iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika uwurongoye ibiro by'abatekamina muntu yashyikirije raporo yiwe natwe leta y'u Burundi turavuga aho duhagaze turabereka yuko agatekamina muntu bigenda bitera bije imbere uwo ni marite n'iby'abandi minisitiri ufite mu nshingano ze uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana
mwaramutse edi mwaramutse namwe inshuti mwumviriza ijwi rya amerika tuyahere kuyavuga muri somaliya aho abategetsi bo mu gice cyo hagati cya somaliya hamwe n'ababyiboneye bamenyesha ko abantu barenga mirongo ibiri bapfuye mu mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'umuhari w'intagondwa wa al-shababu abarwanyi ba al-shababu bateye ikambi y'abasirikare ba somaliya irahitwa el hareri mu bucagucagu bw'ejo ku munsi wa gatatu urongoye iyo kambi yamenyesheje ko aba al-shababu cumi n'umunani ari bishwe abasirikare batanu ba leta nabo nyene barafa hamwe n'abasivile abategetsi ba leta ya somaliya bamenyesha kandi ko aba al-shababu barenga cumi hamwe n'abasirikare babiri bakomeretse muri iyo mirwano amakuru kuri mari nayo inama ya oni hijejwe umutekano yafashe icyemezo cyo kongereza abasirikare ibihumbi bibiri n'amajana atanu biyongera ku nteko za minusma ziri mu gihugu cya mari mu nama yayo yeje ku munsi wa gatatu inama iyo nama yahaye uburenganzira abasirikare ba oni bari muri mari gukurikirana imihari igira iterabwoba bihweje abasirikare ba ONU bafa muri Mali bemeranije ko izo nteko zitorohewe muri iyo nteguro yashikirijwe n'Ubufaransa yongera yemezwa n'inama ya bose ONU yashinze ko inteko za MONUSMA zigiye gufasha abasirikare ba leta guhangana n'imihari y'iterabwoba no kugarukana ubutegetsi muri ico gihugu abasirikare ba ONU muri Mali bagiye gushika ku gitigiri c'ibihumbi cumi na bitatu hamwe n'abapolisi ibihumbi bibiri gushika ubu abasirikare ba ONU bamaze gufa muri Mali bashika kuri mirongo itandatu n'umunani igitigiri kitari bwigere kiboneka kuva ONU itanguye kurungika abasirikare bayo gucungera umutekano ku isi Ishirahamwe gishinze guharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch risaba inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU gukura igihugu ca Arabia Saudite mu bagize umugwi wa ONU ujejwe agateka ka muntu. Human Rights Watch yagiriza ico gihugu gukoresha abasirikare baco mu kwica aba Isilamu bo mu bwoko b'abahutu bw'abahuti muri ambabarira barwanya leta ya Yemen. Arabia Saudite cagirizwa kandi ubwicanyi bwinshi citwa ko gica kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira ikiremwa muntu. Arabia Saudite ntaco kiravuga kuri ivyo vyagiriji byashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu ariko muri kahise carigeze gushikiriza ko co kirwanya ubwicanyi bukorwa n'abahuti ko atabasivile cica oni yatangaje ko abasirikare ibihumbi bitatu n'amajana atanu bamaze kwicwa muri yemene abarenga ibihumbi bitandatu n'amajana abiri barakomereka kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu urangiye uburusiya na turukiya vyemeranije kunagura imigenderanire mu by'ingendo hamwe n'ubudandaji ni nyuma y'uko ba perezida b'ibihugu byose baganiriye kuri telefone ejo ku munsi wa gatatu bubaye ubwa mbere kuva turukiya ikoroye indege y'uburusiya mu mwaka uheze abo bategetsi baganira perezida w'uburusiya vladimir putin yavuze ko mu min- yavuze ko mu minota mirongo ine yaganiriye na mugenzi we wa turukiya recep tayyip erdogan ejo kuwa gatatu yabonye ko bashobora gusubira kugiranira imigenderanire mu by'ubutunzi mu itangazo impande zose zanemeje ko ingingo zafashwe zibuza ba mukerarugendo b'abarusiya kugendera turukiya zishobora kuvanywaho perezida vladimir putin na erdogan baranemeranije gukorana ina- guko- gukorana inama imbona nkubone mu kwezi kw'icyenda inama izohurirana n'igihe bazoba bagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umugwi wa G20 mu gihugu cy'Ubushinwa
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na aloyizi bigirimana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu riratangaza ko rihangayikishijwe n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje mu gihugu cy'u Burundi ukuriye iryo shyirahamwe Zaid Rad Al Hussein yavuze ko afite ubwoba ko nta gikozwe ibibazo biri mu Burundi bishobora gufata intera y'ubwoko ariko ibyo birahakanwa na guverinoma y'u Burundi nk'uko byavuzwe na minisitiri ufite uburenganzira bwa muntu mu nshingano ze Martin Nivyabandi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije iyo raporo ubundi twe tuyifu- tuvuga yuko yoja mu bice bibiri igice cya mbere cyo guhera mu kwa kane gusa mu kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ikindi gice cyo guhera mu kwa mbere eh, gushika mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uriko uraraba rero guhera mu kwa mbere k'uyu mwaka ibintu byarateye imbere cyane Eh, naho rero n'abahinga baje i bujumbura eh, barabibonye turabibabwira uno munsi rero kwari- kwari kubibwira ibihugu byose byo ku isi biba biri muri by'ishami mpuzamakungu ONU, biba biri muri conseil des droits de l'homme kwari kuza kubibasigura no kubibabwira uwurongoye ibiro by'agati y'akazina muntu yashikije raporo yiwe natwe leta y'u Burundi turavuga aho duhagaze turabereka yuko hagati y'akazina muntu bigenda bitera bija imbere hari ikibazo gihambaye n'umushantahe eh, Zaid Rad Al Hussein yagarutse ko ikibazo c'abana ba- b'abanyeshure eh, bafungwa eka eh, agateka kabo eh, gasa n'akatubahirijwe ico kibazo mwebwe mwakivuze kwiki E, kuri icyo kibazo kijyanye e, n'igikorwa e, cy'ubutungane e, haravuzwe abana bagiye barona amafoto y'umukuru w'igihugu keretse yuko mu muco wacu igihe umwana cyane cyane iyo ari umunyeshuri ariko araregwa agatangura gukora ibintu nka mwene ibyo si byiza cyane kuko abatanguye n'abikari tubashaka ko kazoza keza kuba abayobozi beza abayobozi b'igihugu abayobozi b'amadini e, abayobozi muri za sosiyete sivile abayobozi abadandaza beza Eh, turavuga tuti rero ngaho amategeko niyo acakora igihe umuntu afite imyaka y'uko akurikirana n'amategeko ubutungane buraheza bugakora ariko hari ingingo nyinshi zagiye zirafatwa hagati y'amanama eh, yakozwe hagati y'abavyeyi n'abarongoye amashure bagiye baratora inyishu abandi nabo eh, bararikuwe barasubiye hari n'abasubiye ku- aba- abandi barasubiye ku mashure hasigaye bake ubutungane buriko buraraba ico bwokora Eh, cyane cyane twe muri leta twagiye turashira imbere ineza y'abana eh, kuko hariho benshi hagiye barasa mu mwumvikano hagati y'abarongoye amashuri n'abavyeyi twongera twibutsa yuko by'ukuri konona no- no konona igitabo byonyene birarwa n'amategeko agenye amashuri kuko abana bazokurikira bazoya- bazokenera ivyo bitabo bavyigiyemo ikindi nacyo dukeneye kugira abana by'ukuri burupfasoni igihano nico bakirenze amakosa Eh, umuntu wese kuko mu mashuri y'iwacu cyo kimwe n'ayo mashuri yo mu- nko muri za amerika n'i buraya bashobora gusanga umuntu yiga mu w'icenda afite imyaka mirongo ibiri ugasanga ari- ariga mu- afise ari mu wi- acari mu w'icenda afite imyaka cumi n'umunani ugasanga arafite imyaka yo guhanwa kuko biba biboneka yuko ivyo yakoze yari yavyiyumviriye ariko leta n'umuvyeyi wa bose haragira igihe mwicara mukaraba eh, yuko mwe n'abo bana eh, umuntu agenda arabahanura eh, umuntu akagenda arabi- arabatoza indero nziza akabereka ko rimwe na rimwe baba barahenzwe n'abafite n'izindi nyungu Eh, ni mwene ibintu nk'ivyo tugenda turakora mu Burundi muri iki gihe agateka kazina muntu karabandanya gutosekara hari abantu bicwa ataco bazira bakicwa hari n'abitwaje ibigwanisho abandi bakahohoterwa n'inzego z'umutekano ikintu mu bushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu muriko murakora kugira ngo ibintu bije mu buryo abantu agateka kabo kubahirizwe niki Eh, nkunda ikije urabona umuntu ariko arabesha ko mu burundi hagati y'akazina muntu kwa kubahiriza ijana ku ijana ingorane dufise n'ibyo n'ibindi bihugu bafise aho muri muri amerika holande warabonye ibyahabaye zaventene mu buryo warabonye ibyahabaye batakara mu bufata warabonye ibyahabaye isitamburu wabonye ibyahabaye muri nigeria muri kenya tuvuga yuko muri kino gihe twese dusiza gukorera hamwe kugira duteze imbere agace k'akazina muntu mu minsi iheze bavuga ko mu burundi abatutsi bagira bicwe hariho nyabwoko ariko uno munsi twanafashe n'akanya ko gushimira ishyirahamwe mpuzamahanguni ko ibi ibyo byo kuvuga ko mu burundi hari ihonyabwoko riko rirakorwa cyangwa rigira rikorwe ko ibyo bintu bagiye barikura mu maraporo yabo kuko bamenye ukuri iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda minisiteri y'imari n'igenamigambi mu rwanda iravuga ko mu busesenguzi yakoze ku bushakashatsi iheruka gutangaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku mibereho y'abanyarwanda yasanze ubukene bwaragabanyutse ku kigero cya gatandatu n'ibice icyenda ku ijana hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'ibihumbi bibiri na cumi na kane ni inkuru y'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa nk'uko bari babitangaje mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu mu bushakashatsi ku mibereho y'abanyarwanda mu ngo leta y'u rwanda yongeye gushimangira ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane ubukene bwagabanutse kuri gatandatu n'ibice icyenda ku ijana abategetsi b'ikigo cy'igihugu cy'ibarurira ishamibare na minisiteri y'imari n'igenamigambi mu rwanda baragaragaza ko abakene bari kuri mirongo itatu n'icyenda n'igice kimwe ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi na kane bavuye kuri mirongo ine na kane n'ibice icyenda ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bisobanuye ko hagabanutseho gatanu n'ibice umunani ku ijana ikigo cy'igihugu cy'ibarurira ishamibare kiratumbura ko ubukungu bw'igihugu muri rusange bwagize uruhare rutaziguye mu kugabanya ubukene kiravuga ko gahunda yo kuzamurana mu banyarwanda umukene yisunga umukire yagize uruhare rwa mirongo ine na rimwe ku ijana naho biri uku ubutegetsi buravuga ko ubukene bugabanuka bukanagaragaza ko hari abandi banyagihugu basubiye mu bukene mu bihumbi bibiri na cumi na kane bari bifashije muri bibiri na cumi na rimwe imibare iragaragaza ko mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe cumi na barindwi n'ibice bine ku ijana bageze muri bibiri na cumi na kane batakibarirwa mu bakene mu gihe icumi n'ibice bine ku ijana bari bifashije mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe binjiye ku rutonde rw'abakene mu bihumbi bibiri na cumi na kane bwana yusufu murangu uyobora ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda nyuma yo kuvuga iyi mibare yagenekereje ku mpamvu zafatwa nka nyirabayazana impamvu zishobora kuba nyinshi ariko zimwe muri zo hari igihe umuntu aba adakenye ariko yarwara igihe kirekire amafaranga akamushirana akajya mu bukene ashobora kuba yarahinze ntiyeza kubera izuba ryinshi ashobora kuba yafushije umuntu wenda umuntu babanaga nawe wo muri famiye niwe wakoraga akitaba imana urumva impamvu zishobora kuba ari nyinshi cyane nta gihe kizwi ku ngamba zaturuka ku butegetsi kuri aba bibasiwe n'ubukene buravuga ko nyuma yo kumenya ikibazo buzagitorora umuti ambasaderi claver gatete ni minisitiri w'imari n'igenamigambi mu rwanda niba hari abantu bari baravuye mu bukene wenda bagasubira mu bukene ni bangahe byatewe n'iki ba bandi benshi bavuye mu bukene ese byagenze bite kugira ngo noneho tumenye niba ari izindi ngamba tugomba gufata kugira ngo dufashe abo bantu izo ngizo tuzibana muri iyi mibare imibare rero yatanzwe uyu munsi ntabwo turayiganira muri leta kugira ngo turebe ingamba zari zihari kugira ngo turebe n'aho byabereye kugira ngo turebe niba tugomba gufata izindi ngamba ahangaha rero kuri twebwe imibare iradufasha kugira ngo twongere turebe politiki yacu turebe icyo twasuzuma icyo twakunganira porogaramu zisangwa ahangaha kugira ngo turusheho ko zakomeza gushyira mu mukorwa tureba ya porogaramu yacu yo kugabanya ubukene ubutegetsi bushimangiye ko ubukene bugabanuka mu gihe hirya no hino mu rwanda inzara ikomeje kuvuza ubuhuha batwishije inzara abayobozi turi hano twari dufite igishanga twagihingaga ibijumba baraza igishanga baragihindura tuzahinga umuceri nawe tumaze imyaka itatu uwo muceri ntawo twahinze igishanga n'ubu ntikirahingwa nk'ubu ngubu natekaga inkono y'ibijumba nkafata ibishyimbo ngateka ibijumba byashya nkaca igitoki nkatahura imbeho y'ibishyimbo ngashyiraho nkatahura abana bakarya none ubu ngubu umwana arigwa aho ngaho nibigera ku mugoroba usekura nk'aka gasombe nabwo ubure n'umunyu hagiye uwo mwana azagira ubuzima ati leta y'u rwanda itangaza ko izakomeza kugabanya ubukene itagiye kure ya gahunda isanzwe ifashirizamo abakene nka gira inka munyarwanda ubudehe n'izindi ni gahunda ifiteho intumbero ko bizagera mu bihumbi bibiri na makumyabiri abanyarwanda munsi y'icumi ku ijana aribo bari munsi y'umurongo w'ubukene magingo ya cumi na batandatu n'ibice bine ku ijana nibo bakiri munsi y'umurongo w'ubukene eka bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda abadepite bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu hose itsinda riyobowe na depite jean Pierre hindura ryasuye umurenge wa kayenzi mu karere ka kamonyi risanga hari ikibazo cy'abana bava mu ishuri imburagihe isuku nke ku bato n'abakuze ndetse n'imirire mibi igaragara hamwe na hamwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi adufitiye inkuru ikurikira izi ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko zirimo gukorerwa hirya no hino mu gihugu zigamije kongera gusaba abaturage kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose gikurura abana mu mashuri batarangije cyane cyane amashuri abanza uyu murenge wa kayenzi uri mu karere ka kamonyi intumwa za rubanda zagendereye kimwe n'indi mirenge myinshi igize ako karere igaragaramo abana bataye amashuri batarangije abanza nubwo ababyeyi babajijwe umubare w'abana baba bazi batakiga hakabura n'umwe umanika ubwo bari mu nama y'abadepite mu kiganiro bahaye ijwi rya amerika ku ruhande bahurije ku kibazo cy'ubukene nk'imwe mu mpamvu abana bamwe bata amashuri ndetse n'ubujiji bwa bamwe mu babyeyi badakurikirana imyigire y'abana babo hari uburara bw'abana utajijuka mu mutwe kw'ababyeyi imyaka yabaye mikeya havuye izuba hava ni- ha- ha- hagwa n'imvura mbi iraza imyaka usanga ko iteze ntabwo twejeje imyaka nta buryo bwo kwifasha iyo udafite isambu se nibura uvuga ati mfite ahantu nakorera ngira ikintu mpakura ibishyimbo uhaha ni ukuvuga ngo ni ukwihahatira kugira ngo urebe uburyo ki wabona nibura mitiweli usanga mu gutoranya ibyiciro sinzi uko icyo bakurikije ahari kuko usanga hari umuntu bagiye bashyira mu cyiciro adakwiye njye banshyize mu cyiciro cya gatatu kandi nta- nta kintu mfite nta ki ugasanga nkibaza bikananyubira ntabwo abadepite bemera izi mpamvu zitangwa n'abaturage kuko kwiga amashuri abanza ntacyo umubyeyi asabwa depite hindura jean pierre yavuze ko abaturage batohereza abana mu ishuri baba bica itegeko kuringaniza imbyaro ni kimwe mu byo abaturage batinzeho basaba abaturage ko ibibazo byinshi byugarije umuryango nyarwanda bigendanye no kurwaza bwaki gukura abana mu mashuri kutabona ubwisungane mu kwivuza byose bishingiye ku muryango usigaye ubyara abana udashoboye kurera mubyara mushoboye kurera ya mazina ya kera za misago za kabumba ya byenda abo ngabo ubwo ni igihe cyabo ubu ngubu ayo mazina ntabwo akigezweho ntabwo dukeneye izo mbyaro nta tegeko rihari rigutegeka abo ubyara ni ikikubwira ngo byara abo ushoboye kurera kandi n'igihugu cyashobora uko ushobora kubabyara ukabona ibibatunga ukabona minerivare n'ibindi ukabona- ukabona na mituweli ariko ukaba uri kuvuna leta ku bijyanye n'ibikorwa remezo ya makimbirane mufite mu miryango y'ubutaka azakomeza yiyongere ka gasambu papa wawe yaguhaye kangana n'iki gipapuro ufite mu ntoki uzahagabanya abana batanu bizagera n'igihe mu kugabana babura n'uko baga- bakagabana nubwo izi ntumwa za rubanda ziba zifite ibyo zigiye kwigisha abaturage mu bibazo byumvikanye bagejejweho n'abaturage ibyinshi bishingiye ku makimbirane aturuka ku masambu byongeye kugaragara nk'ibiryanisha abaturage ikibazo cyanjye rero mbashaka kubashyikiriza ni icy'akarengane k'iminani yanjye nambuwe nari narayitsindiye ndega abasaza banjye ndayihabwa maze kuyihabwa basubira inyuma kugira ngo nyamburwe bitanamburwa ya minani yanjye ubwo umwe yari iminani ibiri y'ababyeyi banjye bombi banyambura kwa data banyambura kwa mama ubwo hose mpamburwa ubwo burenganzira si ubwa mbere abadepite bakora ingendo mu baturage bareba ikibazo cy'isuku nke imirire mibi ariko ibyo bibazo bikomeza kugaragara hirya no hino mu byaro nta gisubizo abaturage bagaragaza nk'ibyarangiza burundu iki kibazo usibye gukomeza kwerekana ko ubukene ariyo ntandaro ya byose abaturage bakunze kugaragariza inzego nkuru zibasura ko na gahunda zibagenerwa zirimo zagira inka zigamije kubakura muri ubwo bukene hari benshi zitageraho kandi bakennye cyangwa bakaka ikiguzi badashobora kubona mbere y'uko bagira icyo bakorerwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ese abanyamerika bakomoka ku mugabane wa afurika babona bate amatora ya perezida muri leta zunze ubumwe za amerika ijwi ry'amerika ryateganije ikiganiro kuri icyo kibazo ni kuri uyu wa kane tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu ni guhera saa kumi kugeza saa kumi n'imwe n'igice ku isaha yo mu burundi no mu rwanda icyo kiganiro kizaba mu rurimi rw'icyongereza kizatambuka ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu kizatambuka kandi no kuri site yacu ariyo www akadomo radiyo yacu voa akadomo com ntimucikwe muzagikurikire munatanga ibitekerezo iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu ntara ya bururi mu burundi haravugwa ubwoba mu banyagihugu batuye muri komine ya mugamba abo banyagihugu bavuga ko bagwa mu mporera mu ruhigi rw'abagwanyi rukorwa n'inzego z'umutekano ni inkuru y'umunyamakuru wacu fidelite ishatse aho umuntu aba ariko aridandariza uduka arashika kubitwa twe tubayeho nabi kabisa ngo abakecuru bino turabagwanye twese uwo mupolisi niwe yabimbwiye mbega none bo ba- ari abapolisi ko biruka bakabasiga twebwe nitwe twamenye ibyabo bagwanye ingena bigenda abo ni abanyagihugu muri zone nyagasasa na kivumu bavuga ko bamaze iminsi bahohoterwa n'inzego z'umutekano mu gihe ziba ziko zirarondera abagwanyi muri ako karere bamwe muri abo banyagihugu bari batunzwe no kwisumamwo mu kudandaza ubu bavuga ko bagiye kubiheba kugira ngo bakize agatwe batwagiriza ko tubahembura ko baba bagira nk'ibintu by'inyama ibintu by'inzoga n'abadandaza amayinite bakibaza ko aribo baba barungikira amayinite baza barakira kandi umuntu adandaza ntamenya ngo ubu ni iki umva nicyo gituma umuntu aca aho icyo yahora akora agaca ahitamo guhagarika dusaba ko twe ubu tureka bakamenya bo bafata ntibaze baragira ikivunga mu bo twavuganye hariho abemanga ko basinzikarijwe ubuzima uyu munyeshuri yiga kuri yisi ya komine nyagasasa avuga ko umunsi wa mbere we co kimwe n'abandi banyagihugu bakubiswe n'abapolisi muri zone ya kivumu ahitwa mu gakaranka baraje basanga ahantu nicaye imbere y'urupangu rwa granfe barafata na refise n'iradiyo baca barayimena baca batangura kunyubikisha inda barankubita mu mutwe no ku maboko baca barandugana banjanye ku ipozisiyo yabo ikivumu baca batangura kwinjira mu mazu bakubita abanyagihugu abanyagihugu baciye bavuza induru naciye mbona uca niru abandi bantu bavuga ko bahohotera inzego z'umutekano ni aba ku musozi wa mugendo ndengo muri zone ya gasasa amakuru dukura muri abo bantu avuga ko byabaye ku munsi wa gatandatu saa umunani n'iminota nka mirongo itatu niyo badusanga hanyine kuri aka gasantire turiko turisama akanyota imodoka ikiraza y'ifime iri yuzuye abasoda abapolisi baruruka batwiruka ko hari abo bafashe hari aho barasa hariho n'umutama ngaho woye data wacu baravunaguye ukuboko kungana umusozi atazi ico azira hakaba rero n'imisore basanga iriko irisama barakubita uwo uwo bakubise basanze umufasoni wiwe ariko arapima inzoga baca bashika bakubita nyene urwo rugo nta mukenyezi kweri bakubitana nabona bakubita abantu babazehe imisore yoyo babonye no kwica gusa ngira ngo baratonagura mpaka amakuru dukesha amatara y'intara ya bururi nkunza christian amenyesha ko abantu cumi na bane aribo bafashwe kuri munsi wa gatandatu ku mvu z'amatohoza abo bantu bose hamwe bagizwe n'igitsina gabo naho biri uko hari umukenyezi yarusimvye mu gihe nawe nyene iyo yaje gufungwa uyu mukenyezi yatwiganiye uko byagenze natangiye kumva inkoho zivuga mu mwanya mutoyi tuja tubona abapolisi bamwe baciye inyuma abandi baciye imbere baca bavuga ngo nidusohore abagwanyi ngo bari mu nzu ndavuga nti nta bagwanyi bari mu nzu nimwasanga hariho uwundi muntu ari mu nzu tunyegeje muce mumwice kandi nta kigongo nja gusaba ngo ahora benshi babivuga umupolisi aca arasohoka ahamagara bene wabo ngo nimuze murabe igitangaza ngo iyi nzu yose yuzuye imatera ngo niho abagwanyi barara imatera zingahe zari matera zitatu rijengeye amakuru aka kamatera gatoya ntabana bajyama kuri iyi matera niniya nanka ko bantera imigere bashavuga ngo we rero ngo n'iyi nzu ngo catugende ntimwoge tugende uyu mukenyezi yahavuye avanwa mu rugo iwe ajanwa aho abandi bantu begeranirijwe yamaye indwara agendana niyo yatumye atajanwa gufungwa nababwiye ni mu mpuruhusha ntibanzanire umuti wanjye ntihariho umuti nsize muhira hanyuma ashitse ngaho basha barambaza ngo mbe uwo muti aho wawuvugiye ngo ni uwike je ngenda n'umugera wa sida kandi ni naho muntu waye ko ntaracika urubanza rwo gupfa ndacara umuntu nti- ntegerezwa kuwufata hanyuma rero hacaza umusoda avuye ku rundi ruhande ahantu yari ahagaze aca aragenda arababwira ati nimumuri kuratahe ku mugoroba baca barandikura nca ndataha mugabo muhiri wanje barakubise umukozi n'umwana haba barabakubise ngo baratebije kuguru aho hose abapolisi n'abasirikare bari bafise abantu bariko bararondera amazina y'abo bantu bariko baronderwa ari ku rutonde rw'abarenga icumi igipolisi c'uburundi kiriko kirarondera ico gipolisi kivuga yuko abo bantu ari abagwanyi urwo rutonde ruri mw'itangazo ubushikiranganji bw'umutekano bwasohoye ku wa cumi na gatanu ukwezi kwa gatandatu ico gihe iminsi cumi n'itanu y'ikigongwe mukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza yari yahaye abadurumbanya umutekano muri komine ya mugamba co kimwe mu micungaro yayo yari iheze mu gihe abanyamugamba bari bafise amakenga ku bizoshika mu karere iwabo ico kiringo giheze igipolisi c'uburundi cari cabahumurije kababwira ko barema kubera ko hazoronderwa abo gifise ku rutonde gusa ku bijanye n'ivyo birego abanyagihugu bavuga yuko bamaze iminsi bahohoterwa umuvugizi w'igipolisi c'uburundi pierre nkurikiye yavugiye kuri radiyo isanganya kuri uyu wa kabiri ko amatohoza ariko arakogwa niyerekana ko abo bantu bahohotewe vy'ukuri uyu muvugizi w'igipolisi akavuga yuko ababikoze bazohanwa muri komine mugamba mu ntara ya bururi fidelite ishatse ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
imyaka mirongo itatu n'itanu iraheze umugera wa sida utangwe kwibonekeza ku isi ubuvuzi bwaragize intambwe itari nto mu guhagarika iyo ndwara mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani kuvuga sida byangana no kuvuga urupfu uwanduye uwo mugera ntiyarenza imyaka ibiri uyu munsi abarwayi ba sida babayeho nk'abandi ariko haracyari byinshi byo gukora none bizosaba iki ambasaderi deborah birks ni umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe rya leta zunze ubumwe za amerika rigejwe kurwanya umugera wa sida avuga ko kimwe mu bituma uwo mugera udatuzwa ari uko ubuvuzi bwawo budashikira abo bose bimaze kwibonekeza ko bawandura n'ingoga asigura ko ari nk'abagabo bahuza ibitsina n'abandi bagabo abadandaza imibiri abitera inshinge z'ibiyayuramutwe n'abanyororo ambasaderi birikisi aho yari mu nama ikomeye y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku byerekeye gutuza umugera wa sida yavuze ko kuri iyo migwi y'ababangamiwe n'uwo mugera ibintu bikwiye kuva amajambo bikaja mu bikorwa kugira bakureho intambamyi kubera ico leta ya amerika ibicishije mu mugambi wayo wo kurwanya umugera wa sida yashyizeho ikigega kirimo amafaranga agera ku miliyoni ijana z'amadolari ayo mafaranga ategekanya gufasha iyo migwi y'abakarigwa na sida kuvurwa no gukingirwa bimwe mu byo ayo mafaranga azokora harimo gufasha iyo migwi mu byerekeye guharanira agateka kazina muntu kubakurikirana mu kubafasha kurwanya ivangurwa hamwe rero n'ibijyanye n'amategeko abakingira ambasaderi birks aheraheza avuga ko iyo migwi y'ababangamiwe n'umugera wa sida biyemeje kuyifasha mu kuyivugira no mu gukingira agateka kabo
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mu duteze amatwi turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dusezeranaho reka aloyizi bigirimana twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze edi amakuru avugwa muri somaliya abategetsi bo mu gice cyo hagati cya somaliya hamwe n'ababyiboneye bamenyesha ko abantu barenga mirongo ibiri bafuye mu mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'umuhari w'intagondwa wa al shababu abarwanyi ba al shababu bateye ikambi y'abasirikare ba somaliya irahitwa el hareri mu bucagucagu bw'ejo ku munsi wa gatatu urongoye iyo kambi yamenyeje ko aba al shababu cumi n'umunani bishwe abasirikare batanu batanu ba leta nabo barafa hamwe n'abasivile amakuru kuri mari inama ya onu ijejwe umutekano yafashe icyemezo cyo kongereza abasirikare ibihumbi bibiri n'amajana atanu biyongera ku nteko za minusma ziri mu gihugu cya mari mu nama yayo yejo ku munsi wa gatatu iyo nama yahaye uburenganzira abasirikare ba onu bari muri mari gukurikirana imihari igira iterabwoba abasirikare ba oni rero muri mari bagiye gushika ku gitigiri c'ibihumbi cumi na bitatu hamwe n'abapolisi ibihumbi bibiri gushika ubu abasirikare ba oni bamaze gufa muri mari bashika kuri mirongo itandatu n'umunani igitigiri kitari bwigere gishika kuva aho oni itanguriye kurungika abasirikare bayo gucungera umutekano ku isi ishyirahamwe ryishinze guharanira agateka ka zina muntu human rights watch risaba inama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu oni gukura igihugu cya arabia saudite mu bihugu bigize umugwi wa oni ujejwe agateka ka zina muntu human rights watch yagiriza icyo gihugu gukoresha abasirikare bacu mu kwica abayisilamu mu bwoko bw'abahuti barwanya leta ya yemen arabia saudite cyagirizwa kandi ubwicanyi bwinshi cyitwa ko gica kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira ikiremwa muntu amakuru kuri turukiya uburusiya na turukiya byemeranije kunagura imigenderanire mu by'ingendo n'ubudandaji n'inyuma y'uko ba perezida b'ibyo bihugu byose baganiriye ejo kuri telefone bubaye bwa mbere kuva turukiya ikoroye indege y'uburusiya mu mwaka uheze abo bategetsi bongera kuvugana perezida w'uburusiya vladimir putin yavuze ko mu minota mirongo ine yaganiriye na mugenzi we wa turukiya recep tayyip erdogan ejo kuwa gatatu yabonye ko bashobora gusubira kugiriranira imigenderanire myiza mu by'ubutunzi
nshuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwashyize hamwe ibi biganiro ni inosa kimenyi amakuru mwagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.